iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti no mu bagenzi muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriyani itanga ishaka nafite niyo ngabo ndaramukije naje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
twategereza kuraba ko inzego zijejwe umutekano ni ukuvuga igisirikare n'igipolisi uko byari biri byarubahirijwe kuko mu gisirikare n'igipolisi ibice amoko yose aserukiwe mu kungana gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'iyarusha n'ibizwa nshingano yakomoka ko kugira tubandanye twubaka uburundi bw'iteka tubandanye twubaka uburundi butekanye butagiramwo induru burangwa amahoro n'umutekano kuri bose
uwa mbere yari abel gashatsi mu mugambwe iprona ushigikiye gutora ego uwa kabiri yari leonce ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sawa nyafurodebu bashigikiye gutora oya bempi bavuga ku matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'uburundi ni mu kanya gato tubahe kaze
uyu munsi amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru
kutubahiriza ibiringo ku butegetsi muri afurika bitera byiyongera
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yateye akamo mu itangazo n'umunsi wa kane k'umutekano wo kubahirizwa muri repubulika ya centre afurika
ubushinwa buremeza ko perezida wa korea ya ruguru kim jong un yemeye kuzohagarika guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye tubahaye ikaze
amakuru yo hirya no hino ku isi mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru uno munsi ku wa kane muri icyo gihe umugwi w'amashyirahamwe aharanira ubwigenge bw'itangazamakuru uri gusaba ugukurikiranira hafi ibibazo abamenyeshamakuru bo muri leta zunze ubumwe za amerika bahanganye nabyo icegeranyo cy'uwo mugwi gitanga uburorero butari buke bw'abamenyeshamakuru bageramigwa mu gikorwa cyabo harimwo gukurikirana abasohora amakuru yagizwe ibanga kwambika iceye abanyepolitike ni ukubagura abamenyeshamakuru bitera byiyongera muri amerika uwo mugwi w'amashyirahamwe aharanira ubwigenge bw'itangazamakuru umenyesha ko ivyo bitageramira gusubwa ubwigenge muri amerika ko bifise n'ingaruka no mu makungu amashyirahamwe y'amara amenyesha ko naho hari ivyo bibazo ku bamenyeshamakuru muri amerika muri iki gihe ibwirizwa nshingiro ryaho rikingira uburenganzira bwabo ku buryo itangazamakuru ryo muri amerika riri mu yigenga kurusha ayandi ku isi amashyirahamwe atangaza ko imvugo ikoreshwa na perezida donald trump ko amakuru ashikirizwa n'itangazamakuru ari ibinyoma afatirwa ko akarorero n'abategetsi b'ibindi bihugu harimo perezida wa venezuela nicolas maduro perezida wa siriya bashar al assad n'umutegetsi w'igihugu cya myanmar aung san suu kyi gutoteza abajejwe itangazamakuru biriko bigeramira uburenganzira bwo gushikiriza amakuru
muri ino ndwi inama nshingamateka y'igihugu ca cade yatoye integuro y'itegeko ryo guhindura ibwirizwa shingiro ivyo bikaba bigiye guca inzira izoha perezida idris deby uburenganzira bwo kongera gutwara igihugu ibindi biringo bibiri uwo mutegetsi asanzwe ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda ku itariki cumi n'indwi z'uku kwezi naho uburundi buzogira amatora ajanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro navyo bikazohora nabyo bikazohava bikazoha nako murantunga bikazoha uburenganzira perezida petero nkuru nziza ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kuguma ku butegetsi ikindi kiringo c'imyaka cumi n'itandatu muri repubulika na demokarasi ya kongo ubuzima bw'abanyagihugu butera businzikara mu gihe perezida joseph kabila yanse kuva ku butegetsi naho yarangije ikiringo c'intwaro yiwe haciye amezi cumi n'umunani mu ntango z'uyu mwaka abahinga mu kigo cerekeye inyigisho z'intwaro na politike muri afurika basanze muri afurika ibice mirongo ine ku ijana by'ibihugu byonyene vyubahirije ibiringo umutegetsi yemerewe gutwara abo bahinga basanze kandi ko abategetsi mu bihugu cumi na bitanu bonyene nibo bavuye ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri umwanditsi w'icyo cigwa avuga ko iyi ngaruka zo kutubahiriza ibiringo zishobora kuba ingaruka zishobora kuba mbi cyane yamara naho leta zunze ubumwe za amerika n'imigwi y'abashigikira intwaro za demokarasi babandanya kurwanya uko kutubahiriza ibiringo ako kamo gasa n'akagenda gata agaciro
radiyo ijwi y'amerika i washington dc kuri ni inkuru yerekeye afurika umuforomakazi akorera ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara international committee of the red cross mu mpfunyapfunyo icrc yanyurujwe ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho iyo nkuru yemejwe n'iryo shyirahamwe kigera cy'umukuru w'ishyirahamwe icrc muri somaliya daniel omari avuga ko uwo muforomakazi yakora iminsi yose kugira yorohereza amagara ya bamwe mu banyasomaliya basinzikaye kurusha abandi mu gihugu umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano muri somaliya abdulaziz ali ibrahim yabwiye ijwi rya amerika ko uwo mupfasoni yanyurujwe mu kibanza cy'ishyirahamwe icrc rikoreramwo ibrahim avuga ko uwo muforomakazi aturuka mu gihugu cy'ubudagi ku izina ryiwe ari sonia nintiet ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara international committee of the red cross mu mfunyapfunyo icrc ritangaza ko inyuruzwa ryiwe ryabaye ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro mu masaha y'imogadisho umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano muri somaliya abdulaziz al ibrahim avuga ko igipolisi cyatoye imodoka yakoreshejwe n'abanyuruje sonia nientiet ishyirahamwe icrc rimenyesha ko ririko rirakorana n'abategetsi ba somaliya mu kigoro kuko umubohoza
amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya ubushikiranganji bw'ubushinwa bujejwe imigenderanire n'amahanga butangaza ko umukuru w'igihugu cya korea ya ruguru yiteguriye guhagarika ihinguriro ryiwe ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire mu karere k'ibihugu vya korea ubwo bushikiranganji bw'ubushinwa buvuga kandi ko perezida kim jong un yavuze ku mugaragaro ko ingingo yo guhagarika ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire ari ntabanduka mu nama y'imboneka rimwe wang yi umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'ubushinwa yabonanye na perezida kim wa korea ya ruguru inyuma y'aho uwo mukuru w'igihugu havuye kubonana na mugenzi we wa korea y'epfo moon jae-in muri iyo nama itari isanzwe yahuje abo bakuru b'ibihugu perezida moon na perezida kim biyemeje ko bagiye kunagura imigenderanire y'ibihugu byabo yari yaratosekaye haciye imyaka cumi imbere y'iyo nama hagati y'abo bakuru b'ibihugu niho perezida kim wa korea ya ruguru yatangaza isi yose avuga ko yiteguriye kugara inyubakwa z'ihinguriro ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire kandi agahagarika ku mugaragaro umugambi wiwe wo guhingura ivyo bigwanisho n'ibindi vy'amamisile
radiyo ijwi rya amerika washington dc tugaruke muri afurika aho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yataye akamo mu itangazo no musi wa kane k'umutekano kubahirizwa muri repubulika ya central africa yasabye abategetsi b'ico gihugu kugira itohoza ku bitero vyabaye inshuro zitari nke mu minsi ya vuba muri ico gihugu antonio guterres asaba abantu bose begwa n'uruhagarara muri central africa gukora uko bashobora kugira bagarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ariyamiza ubwicanyi bwabaye muri central africa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ku mugwa mukuru banki asaba abategetsi b'ico gihugu gushira imbere y'intahe bidatevye abakoze ubwo bwicanyi ibihugu vya botswana nigeria na tunisia biriko bihiganirwa kwakira inkino mpuzamakungu za olympic z'urwaruka zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iyo nkuru yatangajwe uno musi kuwa kane n'ishyirahamwe rijejwe inkino mpuzamakungu za olympic mu mfunyapfunyo seyo ishyirahamwe seyo rishaka ko igihugu co mu karere ka afurika cakira inkino mpuzamakungu za olympic z'urwaruka zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iryo shirahamwe ritangaza ko igihugu kizokwakira izo nkino hagati y'itariki umunani n'itariki icenda z'ukwezi kw'icumi mu ikoraniro ryayo rizobera mu gisagara ca buenos aires mu gihugu ca argentine
radiyo ijwi ry'amerika isameranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akabungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi iprona umugambwe wa iprona wiyamiri- yiyamamarije ingozi ukwemera ibwirizwa shingiro rishasha muri komine ruhororo muri site yaho mu gihe aho muri site bashikiriza amakenga y'uko ibwirizwa shingiro rishobora gutuma basubizwa ku nguvu iyo baturuka abel gashatsi arongoye iprona avuga ko ababigisha gushaka ababigisha gu- guhakana ibwirizwa shingiro ari abatabashakira ineza ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu jean bosco ndarurinze arabidushikiriza muri muganga badasigana iprona tuzotora iki tuzotora iki ku kibuga kiri muri site ya ruhororo aberi gashatsi arongoye ipona ku rwego rw'igihugu ariko arasigurira abadasigana bo ku ruhororo ko umuryango wa politiki arongoye wihweje gusanga inyungu waharanira mu ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe zubahirijwe inyungu nyamukuru gashatsi avuga ni amasezerano ya arusha twategerezwa kuraba ko inzego zijejwe umutekano ni ukuvuga igisirikare n'igipolisi uko vyari biri vyarubahirijwe kuko mu gisirikare n'igipolisi ibice amaboko yose aserukiwe mu kungana ivyo ntivyakozweko ibijanye no kugabangana ubutegetsi muri leta hagati y'amoko ni kuvuga bimwe mirongo ine na mirongo itandatu kw'ijana mirongo itandatu abahutu mirongo ine kw'ijana abatutsi ivyo muri iri bwirizwa shingiro byagumyemwo ndetse hariyongereye ko ibijyanye n'amoko mu nzego z'ubutungane bitahoramwo ivyahindutse kubegereye uburongozi bw'umukuru w'igihugu ntaco vyica kuri iprona aberi gashatsi avuga ko hari ikindi nyamukuru baharanira bazoza bababwiye ngo icegeranyo c'umukuru w'igihugu ngo natazoba amazi icegera c'umukuru w'igihugu niwe azohe ari uwa kabiri inyuma y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu atahari niwe atuma kira noneho mu muganga w'adasigana ipono uno munsi kenshi iyo bavuze ngo icegera c'umukuru w'igihugu umengo yiprona yamwiharanira icegera jewe ndongo muganga uno munsi turiko duharanira kuronka umukuru w'igihugu ivyo bijegera tubisezerere
aho yashika ku ruhororo umukuru wa iprona yakijwe n'indirimbo zimuhaya zishikikiwe n'izitanga ubutumwa ahatangiwe ubwo butumwa haravuzwe imishamirano hagati y'abo muri site n'abajeje intwaro ndetse n'abasigaye mu misozi bamwe mu bo muri iyo site baranahagarizwe amatongo impunzi zubatsemwo ategukira leta niyo yari yabaye imbarutso y'amatati beneyo bifuza kuyashikira ku nguvu bituma haba gushamirana inyuma y'ivyo bihe twashatse kumenya ico abo muri site biteze kuhinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro hizo shingira ryakira neza ariko umugabo nawe afise impungenge yuko ashobora kuba ari intego iba yahinduye yuko ari guhungura impunzi mu gihugu hagati abageze kudusanura batubomorera ku kw'inzu twifuza ko hoba amahoro gusa icyo nifuza nifuza amahoro kubaho neza mu mahoro nyene ntabiri barataburanira ko gashambara n'uwundi kizotorwa nyene urumva haburana babiri hagatsinda umwe ayo makenga yashikiriye abari baje kubasigurira igituma bokwemeza ibwirizwa shingiro umukuru wa iprona yabasavye gutekana namwe nimwiyumvire kandi ndabona ko muzi ubwenge keretse yuko kumbure mwagowe mukumbure barakigutu ariko mwiyumvire uwo muntu aza kubabwira ngo nibatora yego ngo bazoca bagucura mwebwe bintu mwumva byumvikana wewe uratora yego uzoca utsimbatarira ngaha naho kare mwari musanzwe muri ngaha mu gusigurira abo muri site ya ruhororo uko botora gashatsi yunganiwe na konsilia nibigira yahoze arongoye uwo mugambwe muratora ego kuko ego izobatuma si ukuvuga ko ingorane mufise zose zoca zihera mugabo ntizizoheza ngo zongerekane nimwatora ego kwiyamamariza kwemeza ibwirizwa shingiro mu mugambwe iprona vyabandanirije muri komine ya muhanga y'intara ya kayanza uyu mugambwe uzobandaniriza ivyo bikorwa muri komine ya rango iri muri iyo ntara nyene kuri uyu wa gatanu muri komine ya ruhororo y'intara ya ngozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco umugambwe sabwanya frodebu wemeza ko gutora oya ari uguhakana gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe kandi yaka ijambo abanyagihugu Leonce Ngendakumana cegera cuyoboye frodebu mu kiganiro y'abamenyeshamakuru yemeje ko ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa nshingiro bishira imbere ugukumirana kandi vyaka ububasha inama nshingamateka na nkenguzamateka arico gituma ahamagarira abarundi gutora oya mu matora yo ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana icegera c'uwurongoye umugambwe sawanya frodebu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yemeje ko imyinyanyuro y'ibwirizwa shingiro ry'uburundi rije gusubiza inyuma ugufatana mu nda kw'abarundi kuko ryaka ijambo abanyagihugu rigakumira n'imigwi imwe imwe y'abantu aha rero nsengendakumana atanga akarorero kabigeze kurongora igihugu c'uburundi eka n'abafise ububira bubiri igarukana cya kintu cyo gukumira cyatumye abarundi tujyana gukumirana ehe duhere ku bahoze barongoye igihugu cy'uburundi iyi ntego rirabakumira irabaka ijambo ariko wumva barinze baka ijambo uwahoze arongoye igihugu cy'uburundi uwo boha ijambo ninde iyi nteguro niyo amara kwemeza nta n'umwe azaronka ijambo iyi nteguro irakumira abantu bitwa ngo bafise ububira bubiri abo bantu baronse ububira bubiri ni abantu bahunze igihugu hari ingorane mu burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri dufashe usanga n'imbere yaho hari abahunze abo bantu rero barabayeho kubera ingene igihugu cari kimeze barafata ububira nka bubiri kandi hama amategeko y'uburundi amabwiriza y'uburundi aravyemeza ikindi umugambwe frodebu unegura kugira ushira imbere gutora oya nuko hari ingingo nshasha muri iryo bwirizwa ziha ububasha bw'ikirenga umukuru w'igihugu ngendakumana akavuga ko iyo ngingo isa n'igarukana intwaro ya cami mu gihugu c'uburundi mu ngingo y'ijana na cumi na gatandatu ry'ibwirizwa ryahahora yategekanya yuko mu gihe umukuru w'igihugu yigenjeje nabi agakora ibintu biciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro agakora ibintu bishobora kujyanisha abarundi agakora ibintu bishobora gutuma igihugu kijya mu ntambara byari bitekanije yuko abashinga amateka n'abakenguzamateka bashobora gukorana bakabimubuza ananiranye bakamukura iyo ngingo rero hano bace bayikuramo ni ukuvuga arashobora gukora ibyo ashaka byose ntagire n'umuntu n'umwe amukorako ituma ubutegetsi bw'igihugu bwose buja mu minwe y'umuntu umwe kumwe ko ku ntwaro za cana zigaruka n'intwaro za cana ku bw'iyo ndongozi y'umugambwe frodebu gutora oya no gushira imbere gufatana mu nda kw'abarundi no kwanga ko uburundi busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe gutora oya rero kuri twebwe bisigura kugumya amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako kugira tubandanye twubaka uburundi bw'iteka tubandanye twubaka uburundi butekanye butagiramwo induru burangwa amahoro n'umutekano kuri bose burangwamwo ukwishyira n'ukwizana kuri bose burangwa mu gusabikanya iby'igihugu gitunze atanya gupfa atanya gukira uzotorayo oya n'ibyo azobatoye azobatoye ko abarundi tuguma dufatanye mu nda intwari ya demokarasi intwari ibereye ikabandanya itsimbatara bisigura yuko umuntu wese azokora ibyaha aho azinyegeza hose azorondegwa agahanwa tutemera gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe ko bidashoboka abajijwe ikirangaminsi c'ingene umugambwe frodebu zo kwiyamamaza mu gihugu icegera c'uwurongoye frodebu yavuze ko bazoze barabimenyesha hageze ku mvo z'umutekano leonsi ngendakumana yemeza ko hari bamwe babandanya bagabisha abiyamamariza gutora oya ibwirizwa shingiro ry'uburundi ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya dukubitire mu rwanda umutekano mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ya kiziba mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ubandanya kuba ikibazo kitavugwa ko rumwe mu mishamirano yabaye ejo bundi ku wa kabiri hari impunzi zishwe izindi ziri mu bitaro ziko ziravugwa nivyo mugenzi wacu asumta kaboyi yabagendeye mu bitaro aratubwira uko vyifashe
minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda iremeza ko umuntu umwe ari we witabye imana nyuma y'umutekano muke wagaragaye mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka karongi ibi byabaye kuwa kabiri w'iki cyumweru nyuma yo gushyamirana hagati y'abashinzwe umutekano n'izo mpunzi bwana rwama jean claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri iyi minisiteri yabwira ijwi rya amerika ko abavuga ko hapfuye abantu batatu atazi aho bakuye iyi mibare uyu muyobozi avuga ko muri izi mvururu hanakomerekeyemo impunzi cumi n'enye harimo umunani barwariye muri centre de santé iri mu nkambi n'abandi batandatu barwariye mu bitaro by'akarere ka karongi kuri ibi bitaro ijwi rya amerika ryanyarukiyeho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane maze abakozi b'ibitaro batubwira ko bitatworohera kuvugisha izi mpunzi kuko zitameze neza umuganga ushinzwe kubitaho nawe twashatse kumuvugisha gusa dusobanurirwa ko afite abarwayi benshi barembye arimo kwitaho umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri midimari bwana rwahama jean claude avuga ko mu bakomeretse harimo n'abapolisi bane nabo barimo gukurikiranwa n'abaganga uyu muyobozi avuga ko mu minsi mike hazatorwa komite y'impunzi nshya ibintu byamaganwa cyane n'impunzi zimwe zivuga ko komite yabo yakuweho ku wa mbere w'iki cyumweru bari bayikunze ko batifuza abandi naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushyiraho indi komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushyigikira komite yabo nta ribi rya komite niyo bavuga ngo bazashyira mu maginga tuzi ko komite yari iriho n'ituyoboye nayo bavuga ngo bashyizeho ntayirashigwaho kuko arayitegeka ari i kigali ubu tuzabyemera ageze ahangaha twebwe tuzi ko nta komite iriho nshasha ubu muyobowe nande ubu ngubu nta bayobozi dufite abo twari dufite ntabwo tuzi ahantu bari rwamasobanura ko kuvuga ko komite yari ikuweho yari ikunzwe izi mvugo zitabuza gutoresha komite nshyashya turacyategura uburyo twayishyiraho ntabwo ari ibintu bihita bikorwa uwo mwanya ese impunzi ko ubona zisa nkaho zishimiye abantu bazo bari baziyoboye mbere ubu mwizeye ko bazemera bagatora iyindi komite nshyashya hari bamwe bavuga bati abo bakuyeho nitwe twari twarabitoreye ibyo ni ibintu bisanzwe cyane no muri muri iyo nkambi ya kiziba no mu zindi nkambi iyo abayobozi badakora inshingano batuze inshingano zabo bakurwaho hakajyaho abandi abandi bazashyirwaho bashyashya nibo bazagira uruhare rwo kubitorera nabo yego nibo babitora ntabwo ntabwo ari izindi nzego zibashyiraho nibo bitoranyamo ababahagarariye izi mpunzi zakunze kumvikanisha ko icyo zifuza ari uko bazireka zigasubizwa iwabo turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri congo kuko ndabona leta y'u rwanda yatwanze icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukava aha ngaha kuko nta mahoro nta mahoro dufite mu nkambi umuyobozi ushinzwe impunzi muri midimari bwana rwahama avuga ko kugeza ubu nta mpunzi n'imwe yigeze yifuza gutaha ngo ibyangirwe ntawuzi umuntu gutaha icyo dukora nka leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bacu hcr ni ukugeza amakuru y'uburyo igihugu cy'izo mpunzi cyifashe cyane mu bijyanye n'umutekano noneho ushaka gutaha agafata icyemezo ariko afite amakuru yahajya uko hameze ni ukuvuga ngo hagize ushaka kubisaba akandika mwamwemerera akagenda rwose ubwo ni uburenganzira bwe busesuye yandikira nde yandikira leta ashobora no kwegera hasi akavuga ati ndashaka gutaha byombi birashoboka kuko izo nzego zirakorana ubusa bakomeza kuvuga ngo babujijwe gutaha nuko batazi uko bikorwa ni urwitwazo bagiye bagirana ntawe wigeze avuga ko ashaka gutaha ngo babimwangire kugeza ubu nta makuru y'uko umutekano mu nkambi wifashe twabashije kumenya usibye ayo twahawe n'impunzi ubwazo ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu watubwiye ko umutekano wagarutse mu nkambi twagerageje kujya mu nkambi kugira ngo twirebere ubwacu ko iki kibazo cyifashe duhagarikwa n'abapolisi bashinzwe umutekano w'inkambi dusigaje ibirometero nk'umunani ngo twinjire mu nkambi ya kiziba abapolisi nahingukiyeho bwa mbere bambwiye ko nakwinjira mu nkambi ari uko mfite uruhushya nahawe na minisiteri ishinzwe iby'impunzi mu rwanda asumpta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu urakoze asumpta ngerageje gukosora gato asumta akaboye yabagendeye mu nkambi ntiyabagendeye mu bitaro murakoze murakoze umucamanza muri sentare nkuru mu rwanda yatanguye kumviriza ukwiregura kwa jean batiste mugimba ku byaha bya jenoside aburana n'abashikiriza amanza jean batiste mugimba yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe cdr imbere ya jenoside yakorewe abatutsi yabwiye sentare ko ibyaha aburana byarementanijwe n'akagwi k'abantu bafise imigambi kumutwara amatungo yiwe ku bindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa
atangira kwiregura ku byaha bya jenoside ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho bwana jean batiste mugimba niwe wafashe umwanya munini mu iburanisha rya none ubutabera buramurega ibyaha bya jenoside bine icyaha cya jenoside icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside yasobanuye ko icyaha cya jenoside gucura umugambi wa jenoside n'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside byose bigizwe n'ibikorwa bimwe kandi bishingiye ku batangabuhamya bamwe bagenda bagaruka ibyo bikorwa birimo inama yo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane aregwa ko yasabiyemo imbunda zo guha interahamwe zikica abatutsi gushyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi akanayagenzura gukora amarisite y'abatutsi bagombaga kwicwa kujya mu bitero byicaga abatutsi gutera inkunga radiyo televiziyo libre de miricorine rtrm mu mpine yafashwe nka radiyo rutwitsi n'ibindi mugimba ntiyumvisha uburyo ibyo bikorwa byagenda bigaruka kuri buri cyaha yahisemo kwibanda kuruta ku cyaha cya kane cyo gushishikariza abahutu gukora jenoside yavuze ko ubushinjacyaha bwemeza ko bufite umutangabuhamya umwe kuri iki cyaha kandi kuregwa n'abamwunganira mu mategeko bagenzuye basanga uyu ufatwa nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yarakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko ku byaha bya jenoside yavuze ko amategeko atemera abari kuri urwo rwego mu gutanga ubuhamya yavuze ko anabaye umutangamakuru amakuru ye nta gaciro yagira igihe cyose nta buhamya bw'abandi buyashyigikira bwana mugimba yabwiye urukiko ko mbere y'uko u rwanda rusaba ubuhorande kumwohereza kuza kuburanishirizwaho bikekwa ko yakoreye ibyaha rwemeye amasezerano ko rutazamukurikiranaho icyaha cyo mu mutwe w'abagizi ba nabi gusa iyo we n'abamwunganira mu mategeko basesenguye basanga uretse guhindura inyito naho ubundi ibikorwa bigize icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo ubushinjacyaha bwabyimuriye ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside aravuga ko hari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yirinze kuvuga imyirondoro ye kubw'umutekano we wari interahamwe nyakabanda mu mujyi wa kigali wanabihaniwe agasaba imbabazi akemera ibyaha uwo wari interahamwe arashinjurirwa ko yagiye gutoreza interahamwe mu kigo cya gisirikare igabiro uwo wari interahamwe aravuga ko mugimba yagiye igabiro mu kwa karindwi mirongo cyenda na kabiri gutoza urubyiruko rw'ishyaka sederi yari abereye umunyamabanga mukuru mugimba yavuze ko nyuma y'amezi ane ishyaka ryabo rishinzwe bitashobokaga kuko ryari rikiyubaka yavuze ko urubyiruko rw'ishyaka ari rwo mpuzamugambi rutari rwakabayeho kandi ko no gutoza interahamwe byatangiye muri mirongo cyenda na gatatu mugimba yabwiye urukiko ko wafungiwe ubuterahamwe n'ubwo avuga ko yari umusirikari gabiro ku ipeti rya sajenti byamuhaye kumenya mugimba atoza interahamwe ngo ntibyigeze bibaho yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko mu kwa gatatu bibiri na cumi na rimwe bwakiriye abatangabuhamya bamushinja butabanje gushishoza bihagije kuko mu bihumbi bibiri na cumi ngo harimwe agatsiko k'abatangabuhamya bamushinja yasobanuye icyo yita agatsiko karimwe kagamije kumuhimbira ibyaha kagambiriye kumutwarira imitungo yavuzemo uwitwa rangira bigira umwami n'abandi ngo bahuriye mu kabari panorama mu mujyi wa kigali bamucurira ibyaha kugira ngo bazamutwarire imitungo umwe mu bavuga ko bari muri ako gatsiko yise entreprise criminelle mu rurimi rw'igifaransa ngo ubushinjacyaha bwaje kumutahura afungwa igihe cy'umwaka bityo rero ngo iyo buza kuba bwarashishoje mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bwagombaga gutahura ako gatsiko ntibukore ikirego kimurega amagambo agira ati umututsi n'umwanzi ugomba guhigwa si umunyarwanda yaturutse muri etiyopiya aza gutegekesha inka n'ayandi namwe mu yo baregesha mugimba ko yaba yarayavugiye mu kigo cya gisirikare igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda umucamanza bwana antoine muhimu ukuriye inteko iburanisha yamubajije niba ntacyo yaziho uregwa yasubije ko amagambo nk'aya adashobora gusohoka mu kanwa ke yongeye aturetse n'ibyo no kugeza ngana ukuntu mbona sinigeze ngera igabiro simpazi icyakora umucamanza agasigarana kwibaza niba bo avuga ko bamuhimbiye ibyaha ari nabo bakomeje gukurikirana bakaza kuba abatangabuhamya b'ubushinjacyaha muri uru rubanza mugimba yavuze ko abandi batangabuhamya baje bashimangira ibyo yise ibinyoma byari byakozwe mu nkiko gacaca za nyarugunga ikindi mu byo ashingiraho aravuga ko yari afite urupapuro rw'inzira ruzwi nka pasiporo yari yarahawe n'ubutegetsi bw'u rwanda rwo gutembera nk'abandi banyarwanda bose akavuga ko yaza kuba hari ibyaha bamukekaho atashoboraga kwemererwa iyo pasiporo bwana jean batiste mugimba yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi ararerwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside ibyaha byose arabura n'abihakana akavuga ko byacuzwe mu umugambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa kigali iburanisha rizakomeza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa gatanu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze oriane mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru muri icyo gihe umugwi w'amashyirahamwe aharanira ubwigenge bw'itangazamakuru uriko usaba ugukurikiranira hafi ibibazo abamenyesha amakuru bo muri leta zunze ubumwe za amerika bahanganye nabyo twabwiye kandi ko ubushikiranganji bw'ubushinwa bujejwe imigenderanire n'amahanga butangaza ko umukuru w'igihugu cya korea ya ruguru yiteguriye guhagarika ihinguriro ry'ibigwanisho ruhunya nganda vya nucleaire mu karere k'ibihugu vya korea ubushikiranganji bw'ubushinwa buvuga ko perezida kim jong un yavuze ku mugaragaro ko iyo ngingo yafashe ari ntabanduka umuforomakazi akorera ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara international committee of the red cross yanyurujwe ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho iyo nkuru yemejwe n'iryo shyirahamwe
muri ino ndwi inama nshingamateka y'igihugu cya cade yatoye integuro y'itegeko ryo guhindura ibwirizwa shingiro ibyo bikazoca inzira bikazocira inzira perezida idris debi kongera gutwara ibindi biringo bibiri aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba inshuti mwese mwaduteze amatwi turabashimiye muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriyani itanga ishaka na fide niyo ngabo tubashimire kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza tubatumira kandi kubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu ariyo radiyo ijwi ry'amerika thank you